Kun raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan suura qalbii musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hordoftoota noorol hudaa kabajamoo akkam jirtan alhamdulillah summa alhamdulillah hayyama rabbii guddaatiin har'as nagaa walitti dachaanii jirra dogongora wahii hawaasni keenya bakka hundaa mul'isaa jiru tokkoon argaa beeyta dogongora akkam dogongora yeroo cidhaa tokko namni keenya yeroo nikaa hidhatu haala gaariin hidhata ulamaa yaamanii maatiin gammachuun wal biratti argamanii sunnaa rasulaa irratti sallallahu alaihi wasallam nikaa hidhatan nikaa booda garuu dubbii addaa fidan nikaha booda sunnaa hin hordofan jetta ee nama rabbiin sabaata kanneef malee hedduun as booda dogongora as booda gammachuu keessa daangaa dabra uffata nama qul'aa jiru fakkaatu kaayatanii dhiiraa dhalaa walitti laaqamanii qabeenyaa fi nyaata qisaasanii muuziqaa iyyisiisanii ollaa jeequufaatu mul'ata guyyaan irraanfatamne halkan umurii teenya keessatti hin daganne jedhaa bargariin aadaan cidha irratti gariin namaa mul'isaa jiru islaaman fakkaatu ee guyyaan tokko tokkuma jee gariin maraata badii guyyaa san dalagu hunda xiqqeessee ilaala akka waan hayyamni godhameefitti fudhata kan sanarra nama gaddisiisu ammoo salaata guyyaa kanaa dagatudha aruuza keenya irratti akka malee biizii waan turreef salaaniin hin dabree ture amma qadaa salaata sanii ni kafallaa jedhee nama sheekaa gaafateetu jira gariin ammoo osumaan dagatiin keessattuu dubartoonni waan meekaappiin jalaa baduuf osoo beekanii salaata guyyaa sanii dhiisan osuma nagayaa fi fayyaan ganda isaanii jiran osoo dandeettii qaban huduu adiddaaf salaata dhiisan gammachuu salaata irraa nu fageessitu mirqaana daangaa shari'aa keessaa nu baasu rabbi nu du'aa haa qabu maal tolchuuf maal akka balleessaa jiru if yaadachuu qabna obboleewwan keenya warreen asiin dura cidha bifa kanaan godhatan akka gama rabbii deebi'anii toobatan dhaabnaaf dargaggoonni keenya kanneen fuuldura ijaaramuu barbaadan ammoo dogongora kana keessa kan seenne gorsina akkaataa gaa'illi keessan ittiin gaggeeffamu isinummaa murteessaa waan rabbii fi ergamaan isaa hin jaalanne irraa fagaadha jaarmaay guyyaa jalqabaatiin diigame ni jaarinaa dhugaadha guyyaan aruuzaa guyyaa murteessaadha guyyaa seenaa namuu gammaduu qabu bultii jaaramtuuf guyyaa jalqabaati guyyaa jalqabaa kana waan rabbi jaalachiisuun jalqabuutu gaariidha san ta'uu baannaan jeeqama bultiin jaaramtuu barakaan qabdu namni gaafa jaaramuun imaana walakkaa guuttata mootummaa imaanaa gadhaaba aruuza keessan akka warri lafaa fi samii irraa gammadu akka imaana walakkaa isiniif guutuu danda'utti godhaa akkas mee egaa hangana jenne kallattumaa sagantaa teenyetti haaseenu Tole, harri guyyaan Rabiul Awwal diidama bara kuma tokkoo fi dhibba afurii fi afurtamii afur akka lakkoofsa jiraatti.
oktoobar kudha jaha bara kuma lamaa fi digdamii lama akka lakkoofsa miilaadiyaatti Akka lakkoofsa biyya keenyaatti ammoo onkololeessa jaha bara kuma lamaaf kudha shan hogguu ta'u guyyaan guyyaa alhadaa sagantaan ammoo soora qalbiiti.
Qaama dadhabe boqochiisuuf, Qalbii aadaan cimqamtee abdachiisuuf, dararama nama hubu salphisuuf, onnee laaftee kakaasuuf, sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti.
oggumallee huu torbaanitti al takka tan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buufti.
Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaada.
Soora qalbii.
Soora qalbii.
sagantaa soora qalbii dhaddacha jaalalaatiin eegalla Dhaddacha jaalalaa booda qophii tafakkuritti aansina.
xumura irratti tana quba qabduudhaan sagantaa teenya goolabna Amma duudumaan gama dhaddacha jaalalaa tarkaanfanna.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii ijaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuuf jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa guddisii halaala. Qilleensi jaalalaa guddisii ilaala.
Yooseen jaalalaa banamee jira. Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirtan qopheessitoota qophii riqicha sunnaa. Sagantaa bareedduu tana nuuf qopheessuu keessaniif guddoo isin galatoonfanna. Rabbiin isinirraa haa jaalatu. Maqaan kiyya zamzam jedhama. Iyyannoon tiyya akkasii gadiitti. Anaa umrii deedamii sadii maatiin kiyya gara biyya Arabaana erganii waggaa jaha guutuu achi turee dhihoo gale. Waa'ee jiruu biyya Arabaa isinittiin himu. Isin hunduu gurraa qabdan. Ganama lafti bariitee hanga dhiitutti boqonnaa takkallee hin argadhu. Guyyaa guutuu hojjetaa oola. Halkanis eegamaatiin hundi rafee booda rafa. Ganamas nama hunda dursee anatu ka'a. Walumaa galatti jiruu biyya Arabaa ulfaattuu san dabarsee baatii saddeet dura biyyatti gale. Gaafa biyya galu mallaqa wayyaan galadhe. Garuu osoma maatii kiyyaan gargaaru amma harka qullaafe. Obboleessi kiyyees rakkoo jabduu natti himata. Eessumaa fi abbeerran kiyyees rakkina kumaatama natti lakkaa'anii waan qabu na harkaa fixan. Maatiin kiyya haalaan miskiina. Waan takkallee hin qaban. Duraas anatu gargaaraa ture. Ammas hedduu rakkatanii waan ta'an dhabanii jiran. Kanaaf ammas deebi'ii deemi jedhanii na gaafachaa jiran. Gama kaaniin gurbaan ollaa kana qubatu tokkos si fuudhuu barbaada natti heeruminaan jedhee guyyoo natti haasawa. Gurbaan kun nama dalagaa qabu miti. Guyyaa guutuu ganduma keessa taa'ee jimaa qamaa oola. Isaa bahee waa dalagatu argeen beeku. Amma jidduu sanatti rakkadhee waan godhu wallaale. Maatiin kiyya akka gara biyya Arabaa deebi'ee ammas isaan gargaaru fedhan. Amma booda biyya Arabaatti hin deebi'u jedhee isaan jalaa didee hafuuf ammoo sababaa qubsa na barbaachisa. Sababaan gahaan ammatti harkaa qabu ammoo heerumuu qofa. Gurbaan na fuudhuu barbaadu kun nama dalagaa hin qabne. Waan jimaan qama'us obboleettitu alaa ergaaf. Haala isaatis hedduu irraan beeku. Ajaja maatii kiyyaa didee usee gurbaa kanatti heerumuuf haala isaatu na sodaachise. Ajaja maatii kiyyaa fudhee ka'ee deemuufis jireenya amma dura dabarsituu na dura dhaabbata. Ammoo rakkoo maatii kiyyaa kanas arguun fedhu. Osoo an lubbuun jiru isaan rakkachuu irra ofumaa deemee wareegama barbaachisu kafalee isaan tajaajiluu naaf wayya jedhee ofitti haasa'a. Mee maal naaf dhaamtan? Gorsi keessan akkaan na barbaachisa. Obsaan isin eeggadha. Galatoomaa. Hayyee maal jettaan Usmaan?
obboleettiin teenya rakkoo jabduu keessa jirti rabbiin furmaataan isii haa qabu Allahumma amiin.
mee amma gaafii takkaan si gaafadha Gaafadhu.
bakka ijjattuu tanaa if buusii yaadi osoo si taate maal goota osoo rakkoon akkanaa si mudatte akkam goota Dhimma heerumaa yoo taate nama dalagaa hin qabne kan usee taa'aa oolutti hin heerumu abadan. Dhiirri dalagaa didee usee taa'aa oolu maatii bulfachuu hin danda'u.
dubbii dhugaati harka taa'irraa harka maarree laaqeetu wayyaadha jaanii mire Akkasi dhimma tajaajila maatii ammoo akkana jechuun natti ulfaata. Maatii kiyyaaf wareegama barbaachisu hunda ni kafala. Osoo lubbuun jiru rakkoo haadhaaf abbaa kiyya arguun fedhu.
na'am tana anis si wajjin jira maatii tiyyaaf jecha waan danda'u hunda ni godha kanaafuu iyyattuu tanaan ka'ii deemii maatii tee gargaari jettaani Laa abadan an kanan jedhu. Osoo isiin jiraachuu baattee maatiin isii akkamitti jiraatan?
ee kan isii fi isaanis jiraachisu rabbii guddaadha rizqii nama hundaatuu isaatu harkaa qaba Akkasi risqiin harka rabbii jirti. Maatii kiyyatu waan nyaatu dhaba jettee kaatee qileetti of darbuun hin barbaachisu.
tun hedduu nama dhibdi gurbaa kanattis hin heerumuu jette biyya arabaattis hin deebi'uu jette maali ree furmaanni Tun hedduu nama dhiibdi. Mee abbaa murtiitiif dhiisna.
dhaggeeffattoota keenyaafis hojii manaa kanina dubartoonni bakka iyyattuu tanaa bu'aa yaada osoo isin taate akkam goota yaada keessan komantii yuutuub irratti nuuf kadhata Hayyeeyyan nutti aantu dhiheessati.
tole dhaddachi jaalalaa iyyannoo tokkoffaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu akkam jirtan kabajamtoota qopheessitoota qophii dhaddachi jaalalaa maqaa ta'e himachuun barbaadu amata torba dura intala bareedduu qal'oo takka fuudhee wajji jiraachutti jira intalti sun haalaan bareeddi gaafa wal fuunu san haalaan qal'oo turte amma ilmaan sadi naaf dhaltee jirti ilmaan sadi dhaluu qofa osoo hin taane ifiifis nama sadi taatee jirti qaama gaafanatti heerumtu qabattee dhufte irratti dachaa sadi dabaltee haalaan furdattee jirti. Waan hin qoosaa jiru hin sayinaa. Gaafa wal fuunu kiiloo shantamii lama turte. Amma immoo kiiloo dhibba takkaa fi jaha ulfaatti. Sababaa furdina isii kanaaf itti idaamuun hedduun itti ulfaate. Fedhiinnaan isiitis haalaan hir'ate. Rakkoo jabduutu harkaana qaba. Furdina daangaa dabre kana malee rakkoon ani isirraa himadhu takka illee hin jirtu. Yoo haalaa amalaati nama akka isii gaaroommina qabu takkaan garre. Intala kabajamtuu ollaan hundi jaalatu. tan rakkataan hundi arjooma isii abdatee guyyuu hulaa isii rukutu intala gaarii shoo rabbiin faayee uume isirratti intala biroo fuudhuu miti ijaanuu ol je'ee ilaaluun fedhu garuu furdinni sii kan daangaa dabre kun yaaddoo jabduu natti ta'e guyyarraa ida'aa jirti yoo haakima dhaqee ilaalamtu hunda kiiloo shanii hanga kudhanii numa dabalti mee maal na gorsitan gorsa qalbii tiyya tana naaf tasgabbeessu naaf dhaamaa galatoomaa hayyee maal jettan fari'a Furdina humnaa olii hir'isuuf qabsoo jabduutu barbaachisa. Yoo dhugaan itti yaadanii qabsaa'an furdina hir'isuun numa danda'ama. San irratti innis isii gargaaruu qaba.
Mee haala kamiin qabsaa'anii furdina hir'isan namni waan kanaan rakkate hedduudha Intala takka tokkanumatti haalaan furdattee rakkattee hospitaala dhaqxee beekta.
wal'aansaaf moo wal'aansi furdinaa ni jiraata Eenyuma jira. Waan godhuu qabdu siif himan. Gorsa adda adda siif kennan.
Mhm.
Akkasitti dooktorri rakkoo isii hunda laalee waan godhuu qabdu itti hime. ganama ganama daabboo tokko bishaaniin unadhu nyaadhu shaayii hin dhugin jedheen Tole, intalattiin tun dubbii laaftuu miree daabboo bishaaniin nyaachuun maan nama dhiba garuu faxara dura moo faxara booda nyaadha jetteen
isiin eega faxara nyaatte booda akka kiniinaatti daabboo takka irratti liqimsuu feete ee isiidhaaf daabboon takka akkuma kiniinaatti dubbii ajaa'ibaati. Duba nyaata xiqqeessi nyaadhu jettaani intala tana.
nyaata xiqqeessuu fi guddisuu miti dubbiin waan nyaatan santuu murteessa waa hunda caalaa nyaata sukkaara qabu lagachuu barbaachisa shaayii fi juusa dukkaanatti gurguramu hunda dhiisuu qabdi kan biroo ammoo nyaata zayitaan waadame yookiin fried food dhiisuu qabdi afaan uummanni beekuun nyaata zayitaan xabbasame kan akka chiipsii saambusaa buskuuta fa'a nyaanni akkanaa waan qaama namaa haalaan gabbisu keessaa isa tokko keessattuu zayitiin kuduraa irraa hojjetamu kun rakkoo jabduu qaba Midhaan zayitaan qabne hokkee gannamaan dabru. Kanaafuu furmaanni maali?
Zayita zayituun yookiin extra virgin olive oil xiqqeessanii yoo fayyadaman nu mataa. Zayitiin kun haalaan qaalii ta'us garuu fayyaan caalu.
Ee fayyaan waa hundarra qaaliidha.
Nyaanni zayita malee dalagamus haalaan hedduu. Namni waan aadeffate dhiisuu waan hin feeneef malee nyaanni zayita malee godhamu tuulaadha.
Yoo hunqaa fi daabboo bishaanii kan amma baantu taate malee nyaanni zayita malee akkamitti godhama?
Haalaan hedduu. Sanama dubbachuuf yeroo nuuf hin eeyyamu.
Hayyee nyaata malee wanni biroo hoo maaltu jira.
Yoo sochii qaamaa godhuu dadhabde miilaan deddeemuu qabdi. Dubartiin haalaan gabbattu dubartii taa'aa ooltu. Bakka takka taa'aa ooluun haalaan nama furdisa. Kanaafuu ka'anii miilaan deddeemuu barbaachisa.
Ka'anii deemuun ee qaamaa fayyaadha.
Yoo bakka dha'itu dhabde manaa baatee dallaa isee irra haa naanno'itu. Yoo yeroo kudhanii hanga kudha shanii dallaa irra naannofte sanumatu fayyaa ta'aaf.
Mee nuti asumatti gabaabsinee waan hafe gama abbaa murtiitti dabarsina. Iyyannootti aantu dabaltamoo Arraafni gaha.
dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoon arraa kurfeeffanne tanuma hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa torbaan dhufu keessa isiniif dhiyaatti. Dhaddachi arraa goolabamee jira. raadiyoon Ralhudaa sagantaa dhibba torbaa fi shantamii jahaffaa tan guyyaa alhadaa dhaggeeffachuutti jirtanii yaada qophiilee teenya irratti qabdan gamaa koomantii yuutuubiin akka nuuf gumaachitan kabajaan isin gaafanna.
Sagantaa sana sheer godhuudhaan akka namni heddu dhageeffatu qooda keessan bahaa isiniin jenna. Sagantaa gabaabduu sana isiniif qopheessuuf guyyaa hedduutti ifaajna. Nama hedduutu irratti hirmaata. Dalagaa ifaajee guddaan isiniif qophaa'e kana sheer godhuu hin qusatinaa jechaa gama qophii tafakkur isin dabarsina.
bofa mataa lamaa jireenya xaxamaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuun akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur alhamdulillah ardas gargaarsa rabbii guddaatiin walitti deebinee jirra uumamni hundim akkaataa irratti uumamu qaba qaama isaaf ta'u akka isaaf ta'utti rabbiin irraa badhaafame wajjiin dhalata akkaataan uumama uumamaalee hedduu wal fakkaataara ilmi namaa mataa tokko ijaa fi gurra lama miilaafim harka lamaafim kanneen birootis haala wal fakkaataaraan qabatee dhalatan haa ta'u malee yeroo garim namoonni qaamota dabalataa waliin dhalatan jiraachuu malum kan quba kudha lama qabum kan harka dabalataa qabum lakkuu walitti maxxanee dhalatum mataan lamam kan qaama tokko irratti biqilus ni jira anuma wal fakkaatuun bineensota birattis wantoonni akkanaa ni jira horiin mataa lama waliin dhalatum ni jira bofni qaama qal'aa dheeraa tokko qabam haa ta'u malee yeroo tokko tokko bofa mataa lama waliin dhalatutum jira qophii kiyya har'aatiinis haalli jireenya bofa mataa lama maal akka fakkaatum waliin ilaallaatiin hanga xumura sagantaa kiyyaatti na faana turan affeerraa kiyyam. bofni mataa lama hanqaaquu keessatti uumamuu jalqaba hanqaaquu keessatti lakkuu ta'uuf eega jalqabeen booda jidduutti osoo adda hin citin hafa haala saniin bofni mataa lama uumamuu danda'a wanti kun waan addaatii miti hedduminaan waan mudatu ta'uu baatus saayinsiidhaaf haarawaa miti inumaayyuu dabree dabree bofni mataa sadiitis jiraachuu danda'a kun garuu carraan uumamuu isaa haalaan xiqqaara. bofni mataa lamam gosa lamatu jira inni tokko bofa mataa lamam kan qaama dhuunfaa dhuunfaa qabu yoo ta'u kokkeem garaacham onneem sombaafim qaamolee birootis guutumaan guututti kophaa kophaa kan ijaarame qabaatu lameenum kan dhuunfaa isaanii qabu haa ta'u malee gogaa tokko qooddatum naannawa gara mataatittim adda baanis qaamni hafin kan biraa gogaa tokkoon haguugamin kan uumamuudham gosti lammataa immoo bofa mataa lamaan kan qaama tokko qooddatuuram bofni akkanaa qaamota akka kokkeem onneem sombaafim garaacha tokko qabum mataa garuu kan dhuunfaa isaanii qabum uumamni kun mataa lamaafim qaama lama qabaatiin yookiin ammoo mataa lamaafim qaama tokkos qabaatiin jireenya xaxamaa jiraatan jireenya rakkoo hedduun haguugamte keessa darbuun dirqama isaatiin jireenya addunyaa kanarratti gabaabseesinii himama qabaachuu nafaan turam jireenyaaf rakkisaaram yeroo hedduun sammuun yaadota garaagaraa lama jidduutti qabamin yeroo cinqamu arguun baratamaaram haada lagumoo haa dhiisu jechaan sammuun keenya ufumaa waliin haasayan fakkeenyaaf imala osoo deemaa jirtan karaa bakka lamatti bahutti yooruftan kan keessaa filattan dhabdanii rakkattanin murteessuudhaaf dhaabbattanii sa'aa hedduun isinitti furachuu danda'am hubadhaam kun rakkoo sammuun tokko namatti fiduudhaam sammuun lama hoo akkam nama godhalaatam amala bofaa keessam tokko soorata gosa garagaraa filachuudhaam bofni gariin kan hantuuta haalaan jaalatutu jiram gariin ammoo raacha filatutu jira akkuma ilmi namaa daabboo fi biddeena keessa filatu jechuudha aluma kanaan bofni soorata irra filatu qaba sanyima tokko ta'een gariin hantuuta barbaacha lafa mara gariin ammoo raacha barbaacha olii gannaannawa bofni mataa lama qabus yeroo hedduu rakkoo kanaaf saaxilama mataan tokko raacha filata kuun ammoo hantuuta filata kanaafuu gara deemuu fidan irratti waan walii hin galleef wal dhabu kun gara raachaa harkisa kun ammoo gara hantuutaa harkisa gamaaf gamana wal harkisuu boodaan immoo wal lolutu dhufa yeroo isaan wal dhaban kanatti immoo sooranni isaan soorachuuf yaadaa turan akka jalaa deemu taasisa gaafa sooranni dhabame immoo beelatu dhufa garaan beela'e immoo soorata malee dawaa biraa hin qabu garaan beela'e dawaa hin arganne immoo hireen isaa du'a ta'a jechuudha. bofni jan osoo hin taanee hafuuraan waa adda baafatan kanaafuu hafuura raachaa fi hantuutaa fuunfataa faana dhawanii kan raacha jaalatu wayitaa hafuura raachaa argu gara raachi jiru imalan osuma deeman yoo hafuurri hantuutaa itti dhufe ammoo kun karaa jallisa haala kanaan lachuu dhabanii wal galaafatanii akkaataan uumama bofa mataa lamaa garaagarummaa hedduu qaba inni tokko kan iddoon mataan addaan itti bahee dheeratee ta'uu danda'a. fakkeenyaaf qaamni isaanii kan eege hanga kokkee jiru tokkuma ta'ee bakka kokkee irratti adda bahuu danda'u bofni akkanaa mataan isaanii dhedheeraa waan ta'eef yeroo karaa deemsa wal dhoorkan kana wal dhabanii wal tumuttti ka'uu danda'u haala kana keessatti tokko irra'anii kaan ajjeesuu danda'a tokko duunaan mataan bofa du'ee ni goggoga qaamni bofa du'ee kun immoo bofa lubbuun jiru sochii dhoorka haala kanaan inni fayyaa qabus bakka jiru sochuu dadhabee du'a inni biraammoo akkuma seensa irratti dubbanne bofni jaan osoo hin taanee fuunfachuudhaan soorata isaa adamsa bofa mataa lama qabu kana keessam mataan tokko hantuuta qabatee yoo liqimsuu eegalim mataan lammaffaattis foolii hantuutaa kanaan harkifamee gama hantuuta kanaa garagaluu danda'am. yeroo kanatti mataan lammaffaatis soorata argadde jedhem mataa bofa kaanii ciniinee liqimsuu danda'am haala kanaanis bofni wal balleessu hedduudha bofni tokko inni kun anumaaf nyaataara jedhem ittiin dhiisu sababni isaa sammuun isaan ittiin yaadan garagara waan ta'eef inni tokko waa liqimsu malee gammachuu hin argatu yoo lamaan isaanii garaacha tokko walitti qabaatanis inni tokko soorachuu dhabus kaan kun soorateen jiraachuu ni danda'am haa ta'u malee miira gammachuun argatum sammuun isaa beelawaa ta'ee turam bofni mataa lamaa kan qaama garagaraa qabu garuu nyaata argachuun dirqama isaa waan ta'eef kaan saamiim soorachuudhaaf tattaafatam. namni hundi diina qabam diina isaa kana jalaa immoo ka danda'u ni dheessam yookiin ammoo dhokatee diina jalaa miliqam bofni mataa lamaa hoo akkam gura laatam tarii dheessuu irratti walii galuu danda'u haa ta'u malee gara makka dheessan hin beekanim tokko mirgatti harkisam kuun ammoo bitatti harkisam haala kanaan osoo bakka saniin socho'in diinaan nyaatamu dhokachuun osoo barbaadanillee iddoo itti dhokatan filachuu keessatti ni rakkatu. Kunis lubbuu isaanii hambifachuu akka hin dandeenye isaan goree jiran walumaa galatti bofni mataa lama akkuma bofa kaawwaniititti nagaan jiraachuu ni danda'a. Wal hormaata raawwachuus ni danda'a. Ilmooleen bofa mataa lama warra mataa tokkoo qofa ta'uu danda'aniin walumaa galatti rakkoo akka soorata dhabuu fi diinaan nyaatamuu jalaa miliquu yoo danda'an akkuma bofa kaawwaniin jireenya sirnaawaa jiraataniin du'uu danda'u. haa ta'u malee jireenya ulfaataa fi xaxamaa keessa jiraatu osoo garanaa garas wal harkisaan jireenya isaanii galaafatu bofni mataa lamaa hundi jireenya wal xaxaa jiraata jechuu miti yeroo hedduun adaduma guddataa deemaniin amala walii barachaa guddatanii jireenya isaanii hunda walii galteeraan dabarsaniin garuu yeroo tokko tokko walitti bu'iinsi ni uumamam yeroo walitti bu'iinsi uumamu kana rakkoo jabdutu isaan jiddutti dhalachuu danda'a. kanarraa gorsa guddaa fudhachuu qabna rabbiin akkuma uumama hunda fayyaa guutuu waliin uumetti uumama fayyaa hin qabnes namaa fi bineensarraa uume nutti agarsiisee jira yoo uumama akkanaa arginu rabbiif galata galchuu qabna fakkeenyaaf nama lama kan walitti maxxanee uumame yoo arginu tola rabbiin guddaan nutti ole yaadannee galata galchuu qabna uumamaaleen muraasa hir'ina waliin uumaman adada arginuun qananii inni nurratti oole yaadachuu qabna kanaafuu warra tola isaa beekem isaaf galata galchee milkaa'urraa nu haa godhu jecha qophii xiyyaardhaan asirratti goolabam hanga sagantaa birootiin walitti deebinuuf wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu
qaama dadhabe boqochiisuuf qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf dararama nama hubu salphisuuf onnee laafte kakaasuuf sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti soora qalbii soora qalbii.
Manni hidhaa bakka fokkataadha. Namni hidhaa seenuu barbaadu hin jiru. Kan achi keessa turuu barbaadus hin jiru. Manni hidhaa guutumatti bakka namni tokko illee narkuun feene. Haa ta'u malee osoo hidhaan jiraachuu isaa beekuu namni badii dalagu hedduudha. Kan hidhamee bahee ammaas hidhaatti deebi'us hin dhabamu. Kasa'aa muraasa keessatti hiikamee itti deebi'us numa jira. Amallee abbaan dhiisu akkuma ja'amu sani. Harki hanna bare hannuma isaatti deebi'ee mana hamaa sanitti deebi'a. Gariin ammoo yakka tokko malee shiraan hidhamee hidhaa keessatti dararama. quba qabduu teenya irraatiin wantoota dinqisiisoo hidhaan wal qabatan muraasa isiniif dhiyeessina.
Kana quba qabdu, kana quba qabdu, kana quba qabdu.
tana quba qabdu tana quba qabdu tana quba qabdu tana quba qabdu.
Yakkamaa umrii dheertuu akka adabamu gaafatame. Gaabri'eel Maarch Garaanaadoos jedhama. Dhalataa biyya Ispeen. Bara kum tokkoo fi dhibba sagalii fi torbaatamii lamatti dargaggeessa umrii 22 yeroo turetti dalagaa poostaa geessoo irratti qaxaramee hojjetaa ture. Haa ta'u malee yeroo tanatti xalayaa isatti hanname bakkaan gahuu dhabuu isaatiin himatame. Booda hoggaa qoratamu. Xalayaa kuma afurtamii lamaa fi dhibba torbaa fi saddeettamii afuriitutti hanname. Xalayaa tana hunda osoo abbaa ergameefitti hin geessin if biratti hambise. Kanneen keessaa xalayaa kuma soddomii shanii fi dhibba torbaa fi kudha saddeet ammoo poostaa banee laale. hamma banee laale tana keessaahis waan hatamuu qabu hatee xalayaa qullaa ammoo ni darbe yeroo sanitti qabeenyi inni hate yuuroo kuma shantama yookiin birrii biyya teenyaa sharafa ammaatiin miliyoona lama tuqaa shan waan ta'u hate abbaan alangaatiis himannaa jabaa irratti bane badii hojjete hundaaf lakkoofsa xalayaa inni if biratti hambiseetiin hidhaan jabaan akka irratti muramu gaafate sunis hidhaa waggaa kuma dhibba sadii fi kuma saddeettamii afurii fi dhibba sagalii fi kudha lama irratti naaf muraa je'ee mana murtii gaafate. Haa ta'u malee manni murtii dubbii tana irraa fudhachuu didee hidhaa umrii kudha afurii fi ji'a lamaa irratti mure. Garaa naadoosiis yeroo ammaa hidhaa isaa xumuruudhaan hidhaa bahee jira. Seenaa keessatti namni hidhaan umrii dheertuu hagana geessu irratti gaafatame hin jiru.
joon baaba kombilii jedhama. Lammii Ingilaand kan ta'e Joon bara kuma tokkoo fi dhibba saddeetiif saddeettamii afuritti dubartii takka ajjeefteerta jedhamee duutitti murteeffame. Yeroo sanitti badii kana wajjinne jedhee hedduu mormate. Tahullee manni murtii wayiwaata isaa hin fudhanne. Haala kanaan akka ajjeefamu itti murteeffame. Bara kuma tokkoo fi dhibba saddeetiif saddeettamii shanitti ajjeesuudhaaf karoorfamee ture. akkuma karoorfame namicha ajjeesuudhaaf haada mormatti hidhanii fannisan haa ta'u malee haanni akka barbaadamutti namicha ajjeesuu dide sababni ammoo mukni inni irra dhaabbate kan silaa jalaa banamuu qabu jalaa banamuu diduu isaati yeroo sadi yaalanii yeroo sadanuu hulaan danqarame hafe kana booda murtii du'aa gara murtii umrii guutuutti jijjiiran booda irratti murtii nama kanaa irraa hir'isan eega waggaa digdamii lama hidhame booda bara kuma tokkoo fi dhibba sagaliif torbatti hidhaarraa hiikan namni kun biyya jijjiiratee gara ameerikaa eega deeme booda dulloomee bara kuma tokkoo fi dhibba sagaliif afurtamii shanitti du'ee dacheerraa godaane.
biyyoota hidhamtoota hedduu qaban keessaa takka tan taate biraaziil lammiilee hidhamaniif turtii mana hidhaa keessaa gabaabsachuu yoo barbaadan wantoota raawwachuu qaban gooteef namni amala gaarii garsiise hidhaan umriin daangeeffame yoo itti murame akka irraa hir'ifamu seerri taasisu biyya hunda keessa jira haa ta'u malee biraaziil amalaan cinattiis waan dirqama goote qabdi inni duraa dalagaa humnaati mana hidhaa magaalaa saa'oo paawuloo keessatti argamutti hidhamtoonni carraan turtii gabaabsachuu isaaniif kenname dalagaa jabduu takka dalagan sunis saayikilii dhaabbatte gubbaa bahuun peedaala fi sa'aa dheeraaf naanneessuudha saayikiliin tun dhaabbattuus tajaajila ajaa'ibaa kenniti hidhamtoonnis isii gubbaa bahuun peedaala miilaan naanneessan yeroo sanatti baatiriin saayikilii san irratti hidhamee chaarji ta'a baatiriin kun ammoo ifaa daandirraa kan magaalattii keessatti argamu muraasa ibsuudhaaf tajaajila haala kanaan hidhamtoonni muraasni saayikilii kana naanneessaa hidhaa itti murame ifirraa hir'isan.
kun dandeettii waa yaadachuu fi dubbisuu hidhamtoota gabbisuudhaaf mala kaa'ameedha hidhamtoonni turtiin akka isaaniif gabaabbatu carraan kennameef kitaabni isaaniitti kennama san booda kitaaba san dubbisuun dirqama isaaniiti. kitaaba itti kennamees guddina isaa irratti hundaa'uudhaan guyyaan daangaa godhamee itti kennama hidhamtoonnis kitaaba san guyyaa jedhame keessatti dubbisanii xumuranii itti aansuudhaan ammoo yaada kitaabicha keessa jiru cuunfanii kaa'uu qabu hoggantoonni mana hidhaatis hidhamaa yaada kitaabichaa hubatee cuunfee gabaabsee barreeffamaan dhiyeesseef hanga hidhamee fi hanga isaaf hafe irratti hundaa'uudhaan murtii isaa hir'isu kun ammoo namoonni hin baranne akka baratan kan baratanis akka dandeettii waa dubbisuu gabbifatan gargaara.
kana quba qabdu kana quba qabdu kana quba qabdu
kana quba qabdu kana quba qabdu kana quba qabdu
takka lama jennee qophiilee harkaa qabnu hunda isiniif dhiheessinee xumurarra geenyee jirra hanga ammaa waan obsaan nu dhaggeeffattaniif guddoo isin galateeffanna.
hanga sagantaa itti aantuun torbaa walitti deebinutti nagaa rabbi keessanuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa kiraa argadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صور قلبي مسلما صور قلبي مسلما